Dirree Dimookiraasii. siyaasa adda bilisummaa oromoo geggeessitaniif gochaa diigaa biyya bobbaatan ka jedhu dabale yakkaawwan adda addaatiin himatamanii kanneen adabbii hidhaa fixanii ba'an ashaaraaf xalayaa yakkarraa walaba ta'uu keenya mirkaneessuu dhabuun keenya hojii dhabummaaf nu saaxilee jedhu kanneen keessaa hidhamtoota duraanii lama qophii torban darbeerratti haasofsiisuun keenya ni yaadatama har'ammoo dhimmi hidhamtoota duraanii kun ija seeraaf mirgaatiin akkamitti ilaalama ka jedhutti fuulleffanna. ogeessa seeraaf abukaatoo obbo Wandimmoo Ibsaa namoon Finfinneerraa haasofsiisee jira gara sanattan isin dabarsa.
Obbo Wandimmoo namoonni yeroo dheeraadhaafis yeroo gabaabaadhaafis manadhaa turanii ba'an eega ba'anii booda hojii argachuudhaaf haalli rakkisaan akka isaan mudataa jirudha kan isaan dubbataa jiran. Gibira baasuu kan isaan dandeessisu piini gibiraa akka argatan ragaa fayyaa akka dhiyeeffatan sadaffaa foreensikii deemanii ragaa ashaaraa akka fidatan gaafatamu. Kanneen keessaa sadaffaa ashaaraa gaafataman irratti yeroo foorensikii deemanii ammayyuu dhimmi keessan yakkatti qabamee jira maalirra akka ga'e hin beekamu jedhamanii achi yeroo deebi'an immoo poolisiin immoo gara mana murtiitti ergaa manni murtii immoo uggura hawaasummaa sinirra jira amma uggura hawaasummaa sinirra jirutti xalayaa barreessuuf dirqama hin qabnu kan jedhudha kan nutti deebisu jedhaniiti kan isaan dubbataa jiran mee dhimma kana ija seeraatiin akkamitti ilaaltu maali kan jiru biyya sana keessa.
Gaafiin kun gaafii bu'uura seeraati. Gaafii ulfaataadha. Gaafii marii baay'ee barbaachisu. Biyya Itoophiyaa kana keessa bulchiinsi gaariin akka hin jirreef akka manca'ee jiru mootummaan illee amanee jira. Maal jechuudha bulchiinsa gaarii jechuun tokkoffaa seera Itoophiyaa seera federaalawaa kan bara kudha sagal saddeettamii torba bahee fi akkasumaan immoo seerota baay'inaan isa fakkaatuun bahe. kabajanii kabachiisuudha isa jirra oolchuudha. Karaa kamiinuu biyya tokko keessatti hojiin hojjetamu hundaa seera biyyoolessaa keewwata sagalii kanaan wal faalleessuu hin qabu jedha. Karaa birootiin immoo maal jedha gaafii keessatti as deebi'uuf namni kamiiyyuu yakka hojjetee yoo adabame erga adabamee bahee si'a lama deebi'ee hin adabamu. Seera Itoophiyaa jechuun Itoophiyaa heera mootummaa keewwata digdamii sadii namni kamuu yakka kamiinuu naamusa kamiinuu himatamee murtee isa xumuraa erga argateen booda irratti deebi'ee dhimma san irratti akka itti gaafatamummaa hin qabne sirritti gadi qabee barreeffamee jira jechuudha. Karaa biraatiin keewwata seera Itoophiyaa digdamii shani ሰዎች በህግ ፊት እኩል ናቸው። በመካከላቸው ማንኛውም አይነት ልዩነት ሳይደረግ በህግ እኩል ጥበቃ ይደረግላቸዋል። በዚህ ረገድ በዘር በብሔር፣ በብሔረሰብ፣ በቀለም፣ በጾታ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ በማህበራዊ አመጣጥ በሀብት በትውልድ ወይም በሌላ አቋም ምክንያት ልዩነት ሳይደረግ ሰዎች ሁሉ እኩልና ተጨባጭ የህግ ዋስትና የማግኘት መብት አላቸው። ሌላ ሴር ብየውልሳ ማፍከረ ሲ ዱብሳ ነምኒ ከሙ ኦብዝሮ ያካሂ ወጀቱ ጀደመ ይንትልማማም ያካ ወጀተ አርገምሞ አካታ ያካ ወጀተ ሰኒትን ሴረ በየጅሩ ኒ አደበሙ adabbii san irratti manni murtee kamiyyuu akka addunyaattis ta'e akka Itoophiyaattis illee ugguruu yookiin immoo igidii adda addaa taasisuu hin danda'u. Fakkeenyaaf filatamuu, filachuu, haga hoggaa haganaa, haga ji'a akkanaa jedha. Kana jechuun tasuma hujii mootummaattis ta'e hujii miti mootummaattis hin qacaramtu jechuu miti. Hujii tokko mootummaa yoo baase beeksisa iftoomaan baase iftoomaan namni itti dorgomee sanyiin kee kana siyaasni kee kana dhaabni kee kana ilaalchi kee kana amantaan kee kana osoo hin jedhiniin itti dorgomee gahee isaatii yoo dabri akka amma jedhamu kana ashaaraa namuu hin gaafatamu waajjiruma qacaramuu hundattu ashaaraa ati gaafatamtu kun kan kanaan dura himatamtee itti adabamtee jedhe ashaaraan sun sirratti hojjetu jechuudha.
Mee gaaffii kallattii ta'een sin gaafadha namoonni lamaan aasofsiise tokkoffaa namni duraan barataa turee achi waggoota kudha lamatti muramee waggaa saddeetti hidhamee hiikamee baatuudhaati dhumarraatti kan inni hiikame galataa bazzaa dheeressaa jedhama. Maal jedhaa manadhaa keessa taa'ee rakkadhee baradhee ikoonomiksiidhaan fixee afur fidee darbee eeganii kamee immoo dhufee zaman baankiitti iyyadhee na fudhatanii dhaqiitti ragaa kee ragaa sadan jenne sana waa'ee taaksii waa'ee fayyaa waa'ee nageenyaa kan ilaalu immoo foorensikiidha ragaa ashaaraa fidadhu naan jedhanii kaan lamaan fudhadhee kan ashaaraadhaaf yeroo deemu. Deemsa yakka keetii waan hin raga'e hin beekamu garaa fedhanii poolisiitti na erganii poolisiin immoo sirratti murtaa'iyyuu manni murtii oggura sirra kaa'eera taati mana murtii irraa gaafadhi jedhanii mana murtii yeroon deemu immoo manni murtii maal naan jedhaa oggurra hawaasummaa waggaa shanii sirra kaa'amee jira gatii kanaa fi hojii namni si dhoowwatu hin jiru hojjechuu dandeessa isa yoo hidhatte garuu sana si barreessuuf dirqama hin qabnu jedhanii gara hojiitti immoo yeroon deebi'e warra hojii immoo maal jedhu mootummaan namoota ashaaraan isaanii hin dhiyaatiin miindeessitu yookaan qaxartu jedhanii nu doorsisu gatii kanaafis amma feene dandeettii keetti gammannee si miindeessuu yookaan qaxaruu hin dandeenyu naan jedhan akkasitti rakka dhiyaafee jedheeti kan inni dubbatu namni garbiraan immoo kan maqaansaa insarmuu gaaddisaa jedhamu duraan hojjetaa baankii kan ture waggaa afurii dhamee kan hiikame maal jira abukaattooyyuu dhaabbadhee abukaattoon falmeennaan waggaa nama sirra jira oggurri amma yakka akka hin qabnetti sii kennuu hin dandeenyu naan jedhanii narraa deebisnaanan hirkattuu firaaf hiriyaa ta'een jiraataa jira amma kana jireenya rakkootiin jiraadha kan inni jedhu kan akkamitti ilaaltu siin.
hojjataan kamuu yoo qacaramu forensikii hin gaafatamu inni hojjataa baankitti qacaramu achitti qacaramu achitti qacaramu kun piin membar illee sababni gaafatamuuf naaf isaa miti haa ta'u immoo ragaa fayyaadhaallee hin gaafatan.
Amma ragaalee warra lamaan sin duraan jettan kana argataniiru rakkoon jiru eessarratti forensikii yeroo dhannu forensikiin gara poolisiin gara mana murtii manni murtii ragaan kennu forensikiin ragaa nuuf hin kennu jarri warri nu miindeessan immoo ragaa ashaaraa utuu hin qabaatiin nama miindeessitan jedhanii warri mootummaa keekkachiisanuu kennaa jiru gatii kanaafis si mindeessuu yookaan qaxaruu hin dandeenyu nuun jedhu amma gaaffiinan isin gaafadhu namni uggurra hawaasummaa irraa kaayamu karaa biraa hojii hojjechuu dandeessa jedhanii gama biraatiin garuu namni kun eega dabbii isaa fixateera ta'eeti akkamitti ragaan ashaara dhoowwatama ragaa ashaara sana dhoowwachuu jechuun gama biraatiin manni hojii ragaa ashaara malee mindeessu taanaan hojii dhoowwachuu jechuudha kan akkamitti ilaaltu isin.
ila kun seeraa miti ila keewwata seera Itoophiyaa kan digdamii sadii namni tokko yakka hojjate tokkoon si'a lama na adabamu jedhee tumamee jira. Firoonotikiin ragaa san kennuufii qaba. Hammana hamma manaatitti yakka akka kanaa ashaaraa akka kanaa qaba. Ammaan booda irratti ammasii asitti hin argine jedhama. Amma namni tokko yoo hadha dhaqee mana firoonotikiititti ashaaraa isaa hin kennu taate hamma har'aa jedhama. Of biratti himoti. Innillee warri ashaaraa dhoorgatu kunillee seeraa miti.
Gaaffii tokkoon qaba obbo Wandimu. Walga'ii hawaasummaa filuuf filatamuurraa uggurameera namni kun. Garuu namni kun hojjechuu danda'a. Amma yeroo ammaa kanatti yakki irratti galmeeffame yookaan kan ittiin himatamee jiru hin qabu. Hojii hojjechuu danda'a jedhee ragaa kennuuf dirqama hin qabu manni murtii dirqama hin qabnu jedhe manni murtiidha kan isaan jedhan amma. Kana kanatu irra jira. Kana kanarraa immoo walabad jedhee xalayaa barreessuudhaaf dirqama qaba moo hin qabu?
Dirqama qaba. Akkamitti qaba yoo jette iyyannoo. dhiyaate hunda maajjirri mootummaa hunduu fudhachuu qaba. Manni murteellee iyyannoo fe'e yoo ta'e kan barreeffamaan dhiyaate fudhatee barreeffamaan deebii kennuu qaba. Itoophiyaa keessa rakkoon jiru maal seeti? Namoonni qabeenya qabaniif namoonni hojjetaa qacaruu danda'aniif hojjetaan mootummaa irra caalaan isaanii irra caalaan isaanii dhibba keessaa harki saddeettamni sagaltamni hojii miseensota paartii biyya bulchuu ta'e. Miseensonni paartii biyya bulchuu kuni seera biyyi ittiin bultu caalaa disipiliinii paartii isaaniitiif adabaman sababa kanarraa kan ka'an seera biyyoolessaa kana of cinatti gatanii dagatan malee abbaan seeraa kamuu waajjira firoonisiki haa ta'u qaamni kamuu kan seeraan iyyate akka seerri Itoophiyaa jirutti labsiin hojjetaaf hojjechiisaa ka dhibba sadii torbaatamii torba qaxxaamura sagaltamii jaallee hin jira kanuman jedha beeksisni isaan ba'uu qaba ashaaraan kennamuu qaba ashaaraan yoo hin kennamne sababa kanaaf kanaaf kanaaf hin kennamne jedhee barreessuun dirqama manni murteessis edalu edalu bara ammanaa hamma ammanaatitti adabame adabbii isaa fixatee jira ammarraa kaasee waajjirri barbaachise hunda akka dambii keessa isaatiin qacaruu qacaramuu hin danda'a walii galtee isaatiin jedhee baasa kanaaf egaa namichi kun dorgomee dabree ashaaraa fi piinii waa sadii gaafatame waa lama fide amma ashaaraa dhaqee yoo jedhu gara poolisii poolisiin gara murtee adeemsisuun qaamni kun sadiinii seeraan gaafatamuu qaba deebii namicha kanaa gahaa kennuu qaba keessattuu warri foronesikiitiif manni murtee gaafii ammati gaafatte kana deebisuun dirqama isaan kan murteessanillee yoo kan seera faallessu ta'e yeroo mana maree qaxxaarii gubaa'ee kan jedhutu jira kan daanyoonni gara soddomaawii piyaassaa kan jiran kan laalan hiikkaa seeraa kan kennaniif isaanumti kunillee yoo seera darse jette ammas kanatte haala federeeshinii fideetii deemte haga muummicha ministeeraa haa ta'u haga safaayii komishinii haa ta'u haga isa waajjira ambaa xabbaaxii jedhamu kana haa ta'u qaama kanneen hundatti iyyanii qabsaanii seerallee olaantummaa kabachiisanii namoota seeratti taphatanii mirga lammiititti taphatan kana hunda isaaniitu qaanessuun danda'a jedhee kan abdadhaan.
Obbo Wandimu namoota lama qofan maqaa dha'e malee akka isaan jedhanitti namoonni baay'een haala akkasiitti rakkataa jiran ni jiru fakkeenyaaf Haayiluu Dalasaa, Milkii Baloo, Baayiluu Baloo, ogeessonni fayyaa kanneen akka Tafarii Bireessaa, kan akka Daggafaa Baabsaa, Fayyera Nagaraa akkasumas Tasfaayee Nagaraa kanneen jedhaman haaluma akkasiitti akka rakkataa jiranidha kan namoonni ibsanuuf kennan kun kan isaan dubbatanii namoonni kun baay'een isaanii hidhaa turanii namoota ba'an waan ta'eef abukaatoodhuma dhaabbachuufiyyuu namoota hin dandeenye namoota rakkatoo ta'uu danda'u furmaata maalii qabu.
Furmaanni kan qabu tokkoffaa walitti gurmaa'anii akka danda'aniin abukaattota mari'achiisanii abukaattotiin tolaanillee gargaaran jiraachuu ni danda'a anillee akka tokko gumaachuu nan danda'a garuu falli isaan qaban mana murteetitti warra seera cabse kana ciminaan himachuudha. fakkeenyaaf oduu naannoo finfinnee kana osgaa kan jiraatan taate naqunnamanii yoo jedhan karaa adda addaatiin gargaaruu nan danda'a amma fuuldura yoo ta'an anillee baratee namni biraallee waan gargaaruufi karaa kanaan mana murteetitti firemisitti haa ta'u qaamuma ta'e haa ta'u himatamuun ni danda'a seera irratti hundaa'e.
Ogeessa seeraaf abukaatoo obbo Wandimmuu Ibsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomi obbo namoonni illee baay'ee si galatoome.
kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.